Iri ni ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyongabo na thomas kamirindi mwiriwe mwiriwe neza ingingo z'amakuru umuryango wa nyakwigendera setse ndashonga urasaba kenya gusubirishamo urubanza rw'abamwishe urubanza nirwongera rutangire agende byibuze avuge ibyo azi niwe wabyivugiye sijye nabimuvugiye si rimwe gusa yabivuze inshuro ebyiri uyu ni madamu siri nikuze sendashonga umufasha wa nyakwigendera sendashonga wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda naho mu burundi ubutungane bwategetse ko imitungo y'abatavuga rumwe na leta mirongo itatu na babiri bari mu buhungiro ifatwa
incamake makuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya gato muri niger abasirikare ba leta baguye mu mutego kuwa mbere ni mirongo ibiri n'umunani
uruhande rwa perezida nicolas maduro wa venezuela n'urw'uwo bahanganye yuwana guedo ziri mu mishyikirano muri norvege nimugumireho ku maradiyo yanyu ndetse mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu veho akadomo com naho muhakurikire aya makuru uko tuyabagezaho
iryo ni idorero ry'amakuru hirya no hino tubafitiye duhere ku yerekeye uburundi aho Hassan Ruvakuki yahoze ari umumenyesha makuru wa radio Bonesha FM yarusimvye kubagerageje kumugandagura abantu bitwaje ibigwanisho bamuteye muriwe ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri ku muhingamo muri quartier Kajaga komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu ruhengero bw'igihugu cy'u Burundi ku bw'inshuti ziwe Ruvakuki yaguye mu mutego w'abantu bitwaje imipanga mu gihe yarashitse iwe hafi isaha imwe yo mwijoro inshuti ziwe zivuga ko yaravuye mu modoka ashitse iwe igihe umugabo w'abantu bitwaje imipanga bamutera bamukoremerekeje mu mutwe ku musaya no ku kuboko izo nshuti ziwe zivuga ko ari umutego wari wateguwe neza kandi ko abamuteye bayanyaze bibaza ko yapfuye bamutwaye telefone yiwe ngendanwa hasani uvuga kuki yaciye ajanwa muri iryo joro mu bitaro byo hafi yaho kugira avugwe amasanamu yahererekanijwe ku mbuga ngurukanabumenyi mu burundi yerekana ruvakuki afise intege nke afise panzuma mu mutwe ku kuboko kw'ibubamfu no ku musaya ruvakuki yarekuwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu inyuma y'uko afunzwe kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abantu bashobora kuba ari abashababu barasaba amadolari miliyoni imwe n'igice kugira ngo barekure abaganga babiri bakomoka muri cuba bakoraga muri kenya aba baganga bashimuswe ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa kane gushize imandera hafi y'urubibi rwa kenya na somaliya babajyana ababashimuse babajyana muri somaliya muri icyo gice kandi cyabatwaye abapolisi babiri ba kenya barishwe iyi nkuru turayikesha ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa naho ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump avuga ko atabibazo byo kutumvikana bihari ku migambi yerekeye akarere ko mu buseruko bwo hagati y'isi ivyo ni mu gicuka kibi hagati ya amerika na iran kibandanya nyamara perezida trump avuga ko iran izorondera kuganira vuba perezida trump yariko yishura ku makuru yatangajwe mu binyamakuru the washington post na new york times avuga ko ari ukutumvikana hagati ya amerika n'uburayi abari muri leta yiwe babona ko iran iriko yitegurira gutera inteko za amerika n'abandi barimwo bamwe mu bategetsi b'ibihugu bicuditse na amerika bavuga ko ingingo iran iriko ifata ari iz'ukwivuna mu gihe yotegwa na amerika intumwa za guverinoma ya venezuela n'abatavuga rumwe nayo bari oslo umurwa mukuru wa norvege mu mishyikirano y'amahoro ni ubwa gatatu babonanye ariko inshuro ebyiri za mbere zabaye mu ibanga rikomeye cyane ntibyigera bimenyekana jorge rodriguez minisitiri w'itangazamakuru ahagarariye perezida nicolas maduro naho visi perezida w'inteko ishinga amategeko ya venezuela stalin gonzales ahagarariye yuan guedo guedo ni umukuru w'inteko ishinga amategeko ya venezuela yiganjemo abatavuga rumwe na perezida maduro mu kwezi kwa mbere gushize yigize perezida wa repubulika y'inzibacyuho ibihugu bigera kuri mirongo itanu birimo leta zunze ubumwe za amerika byemera ko ari we mukuru w'igihugu wemewe koko
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc naho muri sudani abayo batavuga rumwe na leta mu gihugu bateguye imyiyerekano yo gukura Omar al-Bashir ku butegetsi mu kwezi guheze banebaguye uno munsi kuwa kano rwego rwa gisirikare ruyoboye igihugu ku ngingo yarwo guhagarika ibiganiro n'ababaserukira ku bijyanye no gushikiriza ubutegetsi abasivile biciye biciye mu mahoro iyo ngingo yageramiye icyizere cyo gushika vuba ku masezerano ya nyuma hagati y'igisirikare n'abari mu myiyerekano ibiganiro byahagaritswe amasaha make nyuma y'uko urwego rw'igisirikare ruyoboye igihugu muri iki gihe n'abari mu myiyerekano batangaje ku munsi wa gatatu ko bagize intambwe ziboneka mu biganiro byabo urunani rw'abari mu myiyerekano rumenyesha ko ingingo yo guhagarika ibiganiro ibabaje kandi itubahiriza intambwe zari zimaze gushikwako
indege z'intambara z'urugaga mpuzamahanga rw'igisirikare ruyobowe na arabiya sawudite zarashe inshuro nyinshi mu mujyi wa sana umurwa mukuru wa yemen mu itangazo rwashyize ahagaragara uru rugaga ruvuga ko indege zibanze ku birindiro n'ibigo bya gisirikari by'abaterabwoba b'abahuti ni amagambo yanditse muri iryo tangazo abahuti birukanye leta ya yemen bigarurira umurwa mukuru sana mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu arabiya sawudite ivuga ko uwo mutwe w'abahuti ari akana ka irani ibitero by'izi ndege byahitanye abantu batandatu bikomeretsa abandi mirongo ine n'umwe kandi bibaye mu gihe uruntu runtu ndetse umwuka mubi cyane uri muri kariya karere k'uburengerazuba nanjye ngo k'uburengerazuba mubabarire k'uburasirazuba bwo hagati bibaye iminsi ibiri nyuma y'ibitero by'indege zitagira abaderevu drone ku ruhombo rwa peteroli muri arabiya sawudite abahuti bavuze ko ari bo babikoze bateye rero urwo ruhombo ariko arabiya sawuditi ivuga ko ari irani ihateye uretse uru ruhombo amato ane atwara peteroli ya arabiya sawudite norvege na, na emira z'abarabu biyunze bwatewe n'abantu bataramenyekana ku cyumweru mu nyanja y'abarabu hafi ya biriya bihugu bya emira z'abarabu ziyunze muzi kandi ko leta zunze ubumwe za amerika nayo yohereje amato y'intambara n'indege z'intambara muri kariya karere kubera uruntu runtu hagati y'amerika na irani ndetse na irani n'abaturanyi bayo naho igitigiri cy'abantu bapfuye mu mutego wakozwe ku nteko z'igihugu cya nigeria hafi y'urubibe na mari kigeze kuri mirongo ibiri n'umunani iyo nkuru yatangajwe n'umunsi ku wa kane n'umuvugizi w'igisirikare umutego wabaye ku munsi wa kabiri mu ntara irimo umutekano muke hafi y'urubibe n'igihugu cya mari aho imigwi y'intagondwa z'abayisilamu itarimo icyo ikorera harimo umugwi ukorana na leta ya kisilamu itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi rimenyesha ko abasirikare batewe n'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bikomeye icyo gitero cyabereye hafi y'ibirometero mirongo ine na bitanu umuntu avuye ahabereye umutekano ahabereye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi habaye igitero cyahitanye abasirikare bane b'abanyamerika n'abasirikare bane b'igihugu cya niger imodoka barimo zatewe n'intagondwa zirenga ijana igihe bari ko barondera umutegetsi akomeye wa leta ya kiisilamu radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana ku kibanza cyacu cya internet wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru yo mu biyaga bigari tuyahereye mu burundi aho sentare ntahinyuzwa yategetse ifatwa ry'amatungo y'abatavuga rumwe na leta bari mu buhungiro mirongo itatu na babiri bagizwe n'abanyapolitiki abaharanira inyungu z'abanyagihugu n'abamenyeshamakuru mugenzi wacu fidele niyongabo umaze kuvugana na bernard busokoza bernard busokoza yigeze kuba icyegera cy'umukuru w'igihugu ari kuri uru rutonde rw'aba bantu mirongo itatu na babiri amatungo yabo agomba gufatwa watangiye umubaza ukugene yakiriye iyi ngingo ya sentare ndahinyuzwa ubwa mbere hoho nagira mvuge yuko atanga ingingo ya sentare ndahinyuzwa iyo ni ingingo yafashwe n'abategetsi batwara igihugu nk'uko bimaze iminsi biba aribo batwara ubutungane bagatwara pararema bagatwara byose bagaheza bagategeka ibintu byose hamwe mu isi biba mu burundi bikaba barategeka abapolisi kwica barategeka ubutungane gufata ingingo zafashwe n'umuntu umwe ari batwara igihugu bakafata ingingo inama nshingamateka na nkenguzamateka zigakoma amashyi hatwara umuntu umwe niwe ategeka byose nta ngingo z'ubutungane ziriho ko nta buriho ikintu mugiye gukora ni ikihe kubiberekeye ibyo tuzokora tuzobyumvikana n'abandi mu bihe bisanzwe umuntu yo kwituye ubutungane mugabo nta buriho nk'uko ndi kabikubwiye tuzorondera rero mu mategeko mu uburundi bwafashe ari muri mu karere ka afurika y'ubuseruko ari hehe turaba ahantu twoshobora kwitwara kugira ngo bumve yuko mu burundi atabutungane buriho ahasigaye ubutungane batwumviriza ibirego babagiriza ko mwoba mwagize uruhara muri kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mubivuga kwiga yewe cyangwa abantu biberekeye mwebwe yewe ngira ngo kudeta noba naragiye uko nangiye nkuru nziza kurenga ku ndahiro yari yarafashe yo gukingira ibwirizwa shingiro akaba ari jyewe ndarikingira nkarahira yuko ntashobora kujya hamwe kugira ngo dusambure ibwirizwa shingiro ryariho kugira ngo yigumize ku butegetsi wenyine nayo ibisigaye ibyerekeye amakudeta jewe ntabyo nzi ntabyo nzi na gatoyi ni ibyo bakura mu mutwe mbega nogira kudeta gute nojya muri kudeta gute nari njungerewe n'abasirikare garde yanje yava mu basirikare bacungera nkuru nziza mbaye ikijuju yuko ntari kwibaze yuko muri abo harimo abanjungereye ibyo ni kubeshya hariho abanyepolitike batavuga rumwe na leta bahunze igihugu batari kuri urwo rutonde rw'abantu mirongo itatu na babiri amatungo yabo azofatwa ikintu mwibaza ko coba catumye muja kuri urwo rutonde ni iki nakubwiye yuko abo bashyira ku rutonde bashyirwaho n'umuntu umwe yiswe nkuru nziza aba atamugamburukiye mu byo yagomba kugira byo gusenya uburundi nibo bashyirako nta butungane bukora ni nk'uko abirirwa barapfa iminsi yose bigirwa n'abantu bamwe nta bapolisi babigira bigirwa na desiziyo ifashwe n'umuntu umwe niwe asenya icyo gihugu cy'u Burundi murakoze cyane yari bernard busokoza twari ko tuvuga ku ngingo yafashwe na sentare kizigenza mu burundi yo gufata amatungo y'abanyepolitike batavuga rumwe na leta bari mu buhungiro harimo abanyepolitike abaharanira agateka ka muntu n'abamenyesha amakuru ndabashimiye kuri iki kiganiro murakoze urakoze nawe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda madamu siriye nikuze sendashonga umufasha wa nyakwigendera sendashonga wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda yandikiye leta ya kenya ayisaba kongera gukurikirana abakekaho kwica umugabo we iyo baruwa yasohotse uyu munsi imyaka makumyabiri n'umwe yuzuye setsendashonga arasiwe i nairobi umurwa mukuru wa kenya mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaganiriye na madamu sendashonga aratangira amubaza kwemeza niba iyi baruwa koko ari we wayanditse koko ibaruwa ni yewe nayanditse icyatumye nyandika ni ukubera ko habaye urubanza ariko urubanza ntabwo rwarangiye kuko iyo urubanza rurangira yuko abakoze icyaha bafashwe bakagihanirwa urubanza rero uko rwagenze rwari urubanza rureba abantu batatu bari barafashwe kwitwa kwa sendashonga bikimara kuba ariko nyuma y'urubanza rwamaze hafi imyaka ibiri baza gusanga mu by'ukuri abo bantu atari bo babikoze ni ukuvuga rero ko urubanza rwaciwe babarekuye ariko umuntu yarishwe iyo umuntu yishwe rero ni ukuvuga ko hari uwamwishe urubanza rero ntabwo ruba rurangiye igihe cyose bataragera ku bamwishe ikintu cyatumye nyuma y'iyi myaka yose mwongera kwandika mugasaba yuko urubanza rusubirwamo kandi rwasaga n'urwarangiye ni iki ni ukubera ko haje ibimenyetso bavuga ko ari ibimenyetso bishya bishingiye ku magambo perezida kagame yavuze avuga ku byo urupfu rwa sendashonga avuga ngo ku muntu w'umwanditsi w'umufaransa wabyanditseho akongeraho akavuga ati mu byo yanditse mu by'ukuri harimo ukuri natwe ibyo bintu twari tubizi kandi ni nacyo cyatumye sendashonga apfa urumva rero aya magambo iyo uyasesenguye usanga ashaka kuganisha ko kagame azi ibintu ku rupfu rwa sendashonga rero nkavuga nti ni urubanza nirwongera rutangire agende byibuze avuge ibyo azi niwe wabyivugiye si nabimuvugiye si rimwe gusa yabivuze inshuro ebyiri mu mwiherero w'igabiro no mu kinyamakuru jeune afurika mwanditsemo nka kopi perezida yoweri museveni wa uganda n'intumwa nkuru ya leta ya kenya ndetse n'ushinzwe iperereza muri repubulika ya kenya ariko ntimwigeze muha kopi u rwanda ibyo bisobanuye iki
u rwanda nta mpamvu mfite yo kuruha kopi kubera ko icyaha cyabereye muri kenya ni ukuvuga ko ubucamanza bufite ukuboko kuri iyi dosiye ni ubucamanza bwa kenya hanyuma niyo mpamvu nandikiye nyine umukuru w'igihugu cya kenya ngaha kopi minisitiri we ubucamanza aribyo bita atoni general nyine muri kenya na n'umukuru ushinzwe iby'igenzacyaha nyine za director of investigation muri kenya perezida wa wa uganda yoweri museveni nawe namuhereje kopi kubera yuko mu byo kagame avuga aravugamo uganda cyane ko mu byatumye sendashonga apfa ku cyatumye apfa uko abivuga ngo yari yahuye n'abakuru b'ingabo bo mu bugande urumva rero iyo igihugu kirimo kuvugwa numvaga ko ari ngombwa ko icyo gihugu nacyo mukuru w'igihugu kivugwa nawe agira kopi kuko urumva ko harimo nyine ibyo ibintu bifata nko ku bugande byo mu cyongereza bakwita connection uracyahatanira kugira ngo hamenyekane abantu bishe umufasha wawe nyakwigendera seti sendashonga uru rugendo muri iyi myaka makumyabiri ishize ni urugendo rwakugendekeye gute urugendo rukomeye cyane nk'uko nawe ushobora kubyiyumvisha munyamakuru kugira ngo wicirwe hanyuma imyaka makumyabiri igashira ubutabera butaraba butaragerwaho kubera yuko hari impamvu ngo z'abantu bafite ubudahangarwa badashobora kujya imbere y'amategeko ngo babazwe ibibazo urumva rero kuri jyewe n'umuryango wanjye abana banjye babaye imfubyi nanjye wapfakaye turi aho tugitegereje ko ubutabera buzaba urumva rero igihe cyose umuntu yishwe iyo hataraba ubutabera ntushobora kumva uruhutse nubwo naho bubaye ntabwo navuga ngo naruhuka kuko narapfakaye narapfakaye ntabwo bizahinduka ariko byibuze ukavuga uti abakoze icyaha barafashwe twamenya abo ari bo kandi ubutabera buzabaho bazabihanirwa niyo mpamvu nifuza ko iki kibazo kirangira ubutabera bukaba tugashobora kumva tuvuga tuti turaruhutse kuko ntabwo nzigera nduhuka igihe cyose kimeze gutya ngiyo impamvu rwose yabinteye kandi ngurwa urugendo ndimo ngewe n'umuryango wanjye turagushimiye cyane iki kiganiro uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane nanjye ndabashimiye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc i kigali mu rwanda ku munsi ugira gatatu w'inama yiga ku ruhara rw'ubuhinga bwa none mu guteza imbere ubutunzi bwa afurika transform africa summit abahinga barabiye hamwe ukugene ubuhinga bwa none bushobora guteza imbere uburimyi n'ubworozi ibindi na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali abahinga batandukanye mu byerekeye ikoranabuhanga babona ko atagisata na kimwe gikwiye gusigara inyuma kidakoresha ubwo buhinga akarorero katanzwe ni ingena abarimye n'aborozi bakwiye gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo biteze imbere umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi gerardine mukeshimana yabwiye ijwi ry'amerika ko ubuhinga bwa none bufasha no kugira abarimyi baronke ingurane zo kwikenura kimwe nk'uko ikoranabuhanga rifasha abahinzi kwinjiza imibare cyangwa se uko umuhinzi ahagaze noneho amabanki akaba yabona yuko ari umuntu usanzwe ufite ibikorwa bibasha gutuma yabona nk'inguzanyo dufite n'indi porogaramu y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi twahoze tuvuga umuhinzi aho yaba ari hose cyangwa umworozi hari nk'amaherena dukoresha kugira ngo inka iba irifite ibiyikorerwa byose bigaragare noneho ubwishingizi yaguze akaba yabukoresha mu kugira ngo ashake inguzanyo yamufasha mu bikorwa by'ubuhinzi bwe ariko nanone hari byinshi bikorwa nko guhuza abafite umusaruro n'abawushaka kohereza amakuru afasha abahinzi bikorwa ku matelefone bikorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga butandukanye nayo mu byerekeye imihora y'amatelefone n'ibibuga by'indege perezida w'u rwanda paul kagame yibaza igituma uguhamagarana kuri telefone no gutembera mu ndege kenshi na kenshi bigenzurirwa i buraya when you have in mind that going to bamako from kigali To to ati yumvire nawe uvuye i kigali n'indege uja i bamako muri mari ukarinda kuzunguruka ugaca i buraya hamwe ukabona kugaruka i bamako byakagombye guhinduka basi n'imiburiburi umuntu agaca nk'i nayirobi muri kenya aho kurinda kuja mu bihugu bya buraya aho byo kumvikana basi canke amajwi yacu nk'ubu nterefanye mugenzi wanje kenyatta canke ibrahimu bubakar hari igihe wibaza ko uri kuvugana nabo ubwo nyene ariko sivyo kuko amajwi abanza guca ahandi hantu akagenzurirwa nk'iburaya sinzi ko ari ukugira ngo babanze batwumvirize canke ikindi ikoranabuhanga rikwiye kudufasha kugira nk'ubwo buhinga ntibucishwa ahandi muri iyi nama abatari bake bari bafise imigambi n'amaporoje baharonkeye ababafata mu mugongo yaba amabanki canke abandi bikorera utwabo muri urwo rwego u rwanda rwasinye amasezerano n'ubumwe bwa afurika hamwe ne banki afrexim bank ayo masezerano nayo kwakira imurikagurisha nyafurika rizobera mu rwanda mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hitezwe akunguko kangana n'imiliyaridi zirenga mirongo ine z'amadolari y'amerika nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'ubucuruzi n'inganda hakuziyaremye soraya ati ni iteka ku gihugu cacu kuzo kwakira irihanishwa riba buri myaka ibiri rigamije guhuriza hamwe amasosiyete inganda ibihugu n'abandi bagwiza atunganya afurika hamwe no kunguka abakiriya bashasha hagamijwe kandi kongereza uguhanahana ibidandazwa hagati y'abanyafurika ni igikorwa gikomeye mu bucuruzi kuko nk'iriheruka ryabereye mu misiri umwaka uheze imiliyaride zirenga mirongo itatu z'amadolari y'amerika zarinjiye ubu hazoza abagwiza atunga n'abadandaza barenga ibihumbi bitanu abayobozi mu nzego za leta baturutse mu bihugu mirongo itanu na bitanu imiliyaride zirenga mirongo ine z'amadolari y'amerika zinjire muri iyi nama kandi hatangujwe icese igishushanyo cy'umuntu robo mu rurimi rw'igifaransa ni umugore yitwa sofiya yakozwe na sosiyete yo muri leta zunze ubumwe za amerika good afternoon sophia good morning thank you for inviting me do you know where you are of course i am in the great city of kigali rwanda avuga indimi zine how many languages do you know in english people say hello in french bonjour in Arabic, Salam alaikum. In Swahili, Habari Zenu. In Kini Rwanda, Marahoneza.
iyi nama ya transform africa yitabiriwe n'abaguzi atunga barenga ibihumbi bine yarangiye kuri uyu wa kane iyikurikira yo ku mwaka uza izobera mu gihugu ca gine pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tugaruke kuri iyi nkuru y'umuyobozi w'itorero ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi mu burundi pasitor lamek barishinga n'umwe mu bamwungirije pasitor lambert ntiguma batowe muri yombi mu kwezi gushize mugenzi wacu eugenia mukankusi amaze kuganira na pasitor diodone nshimirimana wo muri misiyoni ya bujumbura yemeza aya makuru koko ko ariyo ikigaragara ni uko n'umurongozi wacu aturongoye ku rwego rw'igihugu pasitori barishinga lamek arafunze nawe nyine gushyika iyi sani umunota ntawobaza cyangwa se ntawovuga ngo arafungiye iki cyangwa kiriya kuko nta kintu na kimwe mu by'ukuri twavuga ngo yagiriza kuko bamukuye imuhira yibereye imuhira yiriwe imuhira ntacyo twavuga ngo yakwagirizwa kuko n'iyi sani y'umunota mu butungane nibaza ko atacyo bumwagiriza ku bw'ibyo rero icyo tuzi gusa bamubwira ni uko bavuga ngo natanga imihoho ngo natanga imihoho baterekana impamvu yatanga imihoho bavuga ngo ntabwo bamwemera nk'umurongozi wacu kandi yatowe mu buryo butomoye kandi bw'ukuri nk'uko ishengero ry'abadivatiste b'umunsi w'indwi risanzwe ritora abarongozi abo muvuga ni bande bavuga ko atemewe bavuga leta y'u Burundi biciye mu mushikiranganji w'intwaro yo hagati niwe yanse yuko uwo murongozi mushasha pasiteri barishinga rameke atuyobora akagomba yuko uwarahahora uwahoze aturongoye muri kahise yakuwe ku nshingano mu nyuma kubera imyitwarire mibi ahava kugwa mu gipasoro niwe agomba ko akomeza ngo atuyobora uwo nawe akaba yitwa ndi ku bwayo joseph uwo rero niwe wagomba ko akomeza atuyobora kandi mu by'ukuri yarakuwe yongera kugwa no mu gipasitora none ubwo mukorana mute ubusanzwe imikoranire yanyu hagati y'itorero ry'abadivantisite na minisiteri y'intwaro yo hagati cyangwa se minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu imikoranire yanyu imeze gute ubundi nyine byari bisanzwe iyo umurongozi yatowe agatorwa mu mategeko nk'uko ishingiro ry'abadivantisite y'umusingi dusanzwe dutora abarongozi hari ikintu mu gifaransa cyitwa ngo perizidakiti ni ukuvuga ngo kwemererwa ko umuntu aserukira ishengero imbere y'amategeko y'igihugu ibyo rero twaca tuza tuvuye mu matora abera muri kenya kuko ni icyicaro kituyoboye ku rwego rw'akarere duhuriyemo turi ibihugu bigera ku icumi na kimwe abera ayo matora byaca bisaba ko tuza tukandikira umushyikirangantego w'intwaro yo hagati nanone rero tumusaba yuko yemera ko uwo muntu yatowe aba ari waserukira ishengero imbere y'amategeko none baramwanze se baciye bamwanka akomeza kutubwira ati oya uwo ndamwemera ahubwo ndakomeza nemere wa wundi yahahora bashaka ko mugumisha aho wari uriho ntabwo babasaba gutora undi ubwa mbere ho agomba ko tugumizaho uwahahora ibyo kutubwira ngo dutore uwundi naho akabivuga ariko kandi ashyiramo n'imitego idasanzwe ahindura amategeko y'ishengero ry'abadivantisite y'umunsi wa karindwi umunsi w'indwi ishengero ry'abadivantisite y'umunsi w'indwi ingene rimeze ingene ritunganijwe akagomba yuko amatora abera i burundi kandi ibyo mu by'ukuri amategeko yacu y'ishengero ry'abadivantisite y'umunsi w'indwi ni ukuvuga ngo ishengero ryaba rihindutse bagomba kurihindura ishengero ritarenga imbibe ishengero ritarenga imbibe ntabwo ari ishengero ry'abadivantisite y'umusinzi twebwe amategeko yacu yaratomoye bo bamukuye ku nguvu aba hadakurikizwa amategeko y'ishengero ingira biro yiwe ku nguvu barasambura none se pasiteri didone ubwo icyo mwakoze ni iki nyuma mwigeze mwitabaza ubutabera kugira ngo bubarenganure ko muvuga ko ibyo babakorera bihabanye n'amategeko cyangwa se amabwiriza idini ryanyu rigenderaho twakomeje dusemerera kuva ibi bintu bitangura kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe twaranditse amakete menshi cyane turandikira perezida wa repubulika turandikira umushyikirangantzi turandikira inzego zitandukanye nuvuga nta makete menshi uhereye mvuga amakete yavuye ku rwego rw'ishengero ku burongozi bw'ishengero ku rwego rw'isi yose general conference hanyuma amakete yavuye muri diviziyo ariyo idutwara mu karere kagizwe n'ibihugu cumi na kimwe menshi cyane natwe nayo twanditse ubwacu ay'abasitoro banditse ay'abakirisu banditse menshi cyane menshi cyane twiyamiriza uwo murongozi bagomba kuduhomekera ko yitwa yoseph ndikubwayo nanone dushyira dusaba yuko amategeko y'ishengero yokubahirizwa igisubizo cyabaye ikihe nta gisubizo na kimwe twigeze turonka kiduhimbara kuko umushyirangantego yagiye acisha hiwe ahubwo agomba atwereka inguvu atwereka igitsure atwereka ko mu by'ukuri leta ivuze atamuntu agomba kuvugiriza uko mubibona murabona noneho amaherezo ari ayahe ikigiye gukurikiraho ni iki mbere ho turizera imana yo mu ijoro ko itegereza gushyira ku musozi wa bino bibazo hanyuma kandi turizera ko na leta y'u Burundi ikomeza kumva akamo akamo abenegihugu bakomeza kuyitera akamo amakungu ariko arayitera maze ikemera amategeko y'ishengero ryacu akajya mu ngiro nanone kandi n'amategeko y'igihugu akubahirizwa yebwo n'ubutumwa muhaye leta y'u Burundi hanyuma abayoboke bo muri makeya dusoza ni iki mwababwira
icyo twabasaba ni ugukomeza kwihangana nyine ibihe iyo dusoma bibiriya tubona ko ibihe byarabayeho muri kahise ariko kandi turabibayemwo kandi no muri kazoza tutobibamwo tugomba kubibamwo twihanganye dusenga dukomeza twizera ko imana idategereza kudutererana
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yawe
amakuriro n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika